hi guys welcome back to another OGS. guys how you all doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people no be smart, you know, this one na wahala for Alaafin for your palace hey hey hey ibella is say Alaafin for your eyes don't open Alaafin for your eyes don't open no Where we say four women na e don't come off Alaafin for your palace now another fifth one don about to comot to this one na olori memunat and olori folashade una know say olori memunat and olori folashade There be five and six wey alaafin for your build uh, uh, one dem build e build house for them. both of them the same house wey be say e come paint am the same colour come put am palace of patience uh, everything like that right now my people, wahala don dey for dat palace o oh. dem talk say olori memunat na come see say e fit dey get bobo for around around dat oyo state alaafin of oyo go cash am and from there the kind money wey be say e dey collect for alaafin for oyo i no go fit see am dey collect just the way badirat na alaafin for oyo ibob or cg before before you know as Alaafin of Oyo come replace Badirat with another person Badirat no fit stay again na that time e come see say Alaafin Oyo no fit dey wash eye her plate well before e come run comot for palace with her hand now this one no be small tin o na so this Olori Memunat carry her nyash go America o oh. with Olori Folashade dem talk say that Olori Folashade dem no let her enter America na so dem carry that one dem deport her go back back o oh. hmm dem tok say na set up na olori memunat do wey they take carry olori folashade go back becos olori memunat get bobo for that america Where we say wan go up and wash the plate because if he say ah make e no go go get stomach pay because she dey for palace nothing nothing they apple that they eat but all her belle on the big Hey, eh, just need to wash everything come outside now she carry her bag go drop her children for the all those house girl wey dem dey get na all those palace maid come just go to america o my people, dem tok say for di america di person wey be say e welcome dem for house e tok say no let her husband rest e say olori memunat na so if she go work like dis na so olori memunat go carry her she dey pursue her husband for inside house e say e come see get anoda yoruba bobo wey dey for dat america wey dey help olori memuna stay dey watch the under say all alaafin for your money na olori eh, memuna don change am to dollar finish don send give dis bobo my pipo no be small tin o all dis young girls wey be say dem dey for alaafin for your palace dem only dey use baba head like dem just dey remove alaafin for your before alaafin for your now eyes come open The person wey get husband na don cry come outside o. Don't say Alaafin for you. Don't play everything. Give Alaafin for you. Right now, I know say before, before, like when to see Olori Memulat for back of Alaafin for you. every minute with Olori time after Olori Bandirat come up for palace. Allah knows Olori Bandirat and Olori Memulat. Now them be the hostage before, especially Olori Bandirat. Olori Bandirat come come out. They come replace her with Folashade. Now that place now Olori Memulat come choose Olori Folashade as her own best friend. Call they do bestie bestie because that's a lot of people blast and say, ah, before before you dey call Olori Bandirat my bestie my bestie. He just come out. He never even reach too much. He don't choose another bestie over and Don't say bestie, bestie. Like a lot of people, they talk, say, make Olori Folashade, they wash her back. Say, Olori Memuna, till I go push her, come out for that palace. And true, too, as there are two, they go America. Not be she blind. She look for the way that one document don't go take complete when they take deport that will come back. So that she go feel so sick to go meet her own bubble for America. My people, as they talk, so all those fear for Alaafin of you don't say tell fear for Oyo say pé olórí memunat need DNA test for all those children because as we dey talk olórí memunat eh, e dey beg to enter that palace dem talk say na one year she like to take sit down for that palace e no be like before wey be say just stretch her leg gidigba with her full chest now now because that time audio records come outside when we say they talk say that so god catch olori rats no be say me dey support only olori rats that time when they talk say olori rats now if they go out with wasiu ayinde she e dey talk say na god like catch olori rats lord know he say her own dey inside body she even was pass rats she even come even get brace say if they go cash am for that Oyo. She can't do and go far. They will call tear Allah for you see. They won't go do holiday for Dubai. That's why they go Mecca. Then they go Saudi Arabia. Before you know the other thing that they go, they go, they do. Because they know say Baba no go fit dey carry agbada dey travel up and down. Baba get thirty wife for palace wey go need to work the service. And Papa even Baba even dey work during the daytime. And for night, if Baba still go, wey wan go sleep. Baba, eh, Baba, before you know, when six o'clock go take lack wey alarm go dey ring baba no go know say money don reach because baba don work during the daytime don tire and for that night baba no go fit dey do anything that is why all those young girls go just know one uh, anything wey be say uh, dem go let Allah fear for you know say they dey cheat They like make they marry their own fellow mate o oh. but because of the money and expensive lifestyle wey they dey live they no believe say they go fit work on their own make they make their own money and now now now everywhere don set This one i call even worse becos dis olori memunat eh they say what is she dey face so dat palace no be small thing she dey face na alaafin of now people they talk say di children wey be say dem dey born alaafin of you, just wey we take hear am o oh, eh say na all di oloye na olori memunat go dey meet say may they help her beg alaafin of you, may they help her beg alaafin of you because of why may shame no catch am just the way when this olori what they dey call her daddy up for palace wey come forge belly belly things give us for social media People call Messi for am call triple money for am at the end of the day after five months e don't work out finish Oh, all those mc oluomo boys that don't play with her Where where? kudeti wey be say eh, she and olori badirat like dey chop one bull. at the end of the day cos e say outside no dey smile again the body Badirat don collect the Kudeti. Kudeti don face body Badirat. She choose body Badirat over her. She come call right for social media say everything wey she talk about Alaafin of Oyo say na lie. Say be Alaafin for Oyo forgive her say na friends na push her to write her. The same lady wey video Baba say laugh Alaafin of Oyo pursue Baba come outside. say she no prepare laugh life for your work pursue come outside she call dey talk say if she reach palace she go return all the money back to those uh, people wey help her for the palace my people as that was still reach palace dem lock gate o oh. dem no gree open gate for i just disgrace herself for social media as i dey talk to una now no photo shoot like before because she call the so so so so motivational talk like she call the type for her instagram post dey talk say no place like home make allah fear for you for call her back dis oloribembu that eh The one wey you go pull at the owner of us brother come dey expose oloribembu that. don go tell allah fear for you don go carry picture go give alaafin for you now alaafin for you dey talk say make olori that make e pack comot for palace by people This one na big war This one na big gbege for um, olori that because olori that a lot of people think say na very innocent person because she dey gentle for face the way she take dey do a lot of people feel say she get respect say na badirat like be arrogant o oh, because badirat carry her own put for face if badirat no just like person she no dey pretend she go just show am fully but this olori memuna she go dey do eye service dey push olori badirat for front so that people go feel say olori badirat like be the bad person not knowing that her own dey her body imagine make person wey welcome you for house make you still go dey chop the man Yo, I do. so all those mecca things that they put for mouth na wetin e be for na no respect am ah now wow, oh, my people this one I do. Oh. This one no be small matter wey be say e dey for grass o alaafin of oyo if you pursue olori memula to sure say you go fit go sleep because the way we take hear am they thought say now eh. alaafin alolori memula one of the audio wey e leak come aside. They thought say oh olori memula the kind of babalawo way e dey that lady hand no be small thing the kind babalawo wey be say she get my people, e heavy e heavy because we hear am inside audio record wey be say dey talk say one babalawo peme pesin if dem want make eh, the babalawo ask am say if you want make e eh, make e help am pẹmẹ badirati go just two about two us. we hear am for the audio record wey be say leak come outside whether na two years ago then abi na early last year i no come remember again but the audio record e leak come outside wey be say i i i post that audio record then now this body rat now why the babalawo no come help you cover your shame The whole of us bala don't go expose you give alaafin for you alaafin for you come talk say the only day like talk say you told us say you won't go do you no know say na na just won't just go carry your yarn share and defy another person by way wan service am this olori memulat even though the man get wife for house her eyes just dead there as long as say make the person just help am wash the plate no be say wan marry the person o but just because of say for ofoyo Then they always make excuse say alaafia No, dey do dem well if you know say for alaafia no, dey do well wetin make you dey the palace why you no go work make you just okay as you come the palace you for no born put you for just say me for alaafia ofoyo give you little money help you make you take open store make you take dey manage dey sell make you find your own soulmate but no na where money dey wey na no fear for yourself na eighty, something years old almost ninety years old man how ninety years old man go take certify 13 young lady wey dey for dat palace on a weekend o oh. on a wan just break baba baba waist na go dey tell baba say ada ada ada on a wan kill baba ali. so my pipo as i come across di list na tosi make i carry to come share am with una alright my people make una let me know on una team for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that una no go miss any latest gist way at the upload And bye bye till i come una next time bye guys catch my next video bye guys.